Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri isi ya gatanu muri kumwe na Joe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya bigizwe ahanini na zimwe mu ngingo mugomba mukurikira.
hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR bababwira ko bazokwakirwa neza hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania
ni umushingamateka vena hatungimana yagiriza abakozi b'ishami rya onu ryitaha impunzi ku isi rcr gukokeza abarundi kugira ngo bahunge iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabahikaze mu biganiro byacu vy'uno mwanya umugwi wo mu nama nshingamateka y'uburundi wamaho hujejwe ibibazo vy'umutekano uragiriza bamwe mu bakozi b'igisata ca onu kijejwe ibibazo vy'impunzi rcr ko aribo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanyi icegera c'urongoye uwo mugwi yabishikirije kuno wa kabiri abashikiranganje ba leta bajeje umutekano no kwivuna bansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka kugira ngo bishuye ku tubazo dutandukanye tw'abashingamateka idonido n'umunyamakuru wacu evariste nzi ko banyanka yanyarukiye mu kigobe aho inama nshingamateka y'uburundi ikorera ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka wamaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano icegera c'uwurongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca oni kijejwe impunzi kw'isi hcr bamwe muri bo umushingamateka venan hatungimana abagiriza ko ari bo bahamagarira abarundi guhunga ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR bababwira ko bazokwakirwa neza hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose eka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka joki n'iciteretse yunganira icegera c'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba hcr mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo vyega bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishikirije canke bagenda bakurikira kagafashanyo bahereza hariya ivyo rero gace bitwesekaza umutekano canke ukubona agashusho k'uburundi kuko bavuga ko bicika nashaka niyo umushikiranganje ajejwe umutekano yobora tukorana n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati bagakoranya no muri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda icegera c'uwo murwi wamaho wo mu nama nshingamateka umushingamateka vena hatungimana yabajije abashikiranganje b'umutekano no kwivuna bansi ikiriko kirakorwa bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu c'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe n'amabayi mu kibira abasuda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe vyoba ari vyo canke ni umubano mubi ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba aremesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise ikibazo kijanye n'abene gihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke baba bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira ico babakojeje je ndibuka nk'iparena intara ya Cibitoke barakimbatije hariya mabaye kandi narababwiye nti batekane bareme ku mutima hariya abanyarwanda icyo nababwira ni uko batinya abasuda b'abarundi kandi n'akahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye uburundi ngo bagende impore izina ryo mu kirundo rirabigaragaza ni intambara yabaye hagati y'abarundi n'abanyarwanda byarabaye aho hari ibirundo by'abari kuri urwo rugamba aroni batekane nobahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yama yabateye ibicishije ku bajejwe intwaro yuko bogira disipline nk'iy'abanyarwanda bafise hariya hakurya iyo nyishu y'umushikiranganji w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi iheze yabwijwe rya Amerika ko abamusotora mu myerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi abayitavye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa Evariste Nziko Banyanka Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze variste nzi ko banyanka tukivuga ivyo vy'abarundi bahunga bamwe mu barundi birukanwa mu gihugu c'u rwanda biturutse ku mvo zitandukanye bavuga ko bigorana gusubira mu zabo bamwe muri bo babwije urya amerika ko badashobora kuronka itike yo kubashikana iyo baje bahunga bava umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze mu ntara ya kirundo yavuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru haracindwi zirenga zibiri abarundi baba mirongo ibiri birukanywe ijwi rya amerika ryashyitse ku mutumba wa bwibikara uri muri komine ya busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibi rw'uburundi n'u rwanda co kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bibarekurira kuba muri ico gihugu twebwe baraje baradufata badufata tugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baradupakira batujyana guhigisha abandi barundi abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge hashize iminsi ngaho nyine icyumweru kigiye gushira baca batwimura batujyana aho bita izaza batujyana muri gereza y'izaza izaza twabayeyo kuva kuri mwinshi ryo kuwa kane badukurayo kuwa gatatu mu gitondo batugeze ahangaha kuri diwani icyo tubwira nicyo gusa ngo gushaka ibyangombwa abangaba n'abavandimwe twarabanye igihe kinawe igihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza babuze itike kubera badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje uko nyine utubona twabuze n'itiki tugeze iwacu turi abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe none mubayeho gute hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana kugira ngo irire ku mavuko kureba ababyeyi ubu byarancanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagerayo basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakurya ikibazo ufite ni uko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho kera nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye nawe nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye kuko umudamu yicaye mu bana batandatu bari wenyine nkumva ko bivunanye cyane umuryango wabacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo umwe mu bagize uwo muryango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo tubonye rero bamaze kuza birukanywe twarabakiriye nk'uko ari bene burundi turasabikanye two dufise twose kuko duke dukihanira bankana icyatubabaje ni kimwe nuko birukanywe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kaba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango icyo tubasabira ni uko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizirika umukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo daniel macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka mbese twari twaranasabye ko ngaha mu ntara iwacu hobaho ahantu twoza tura turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aya abafashabikorwa bafasha nka za hcr n'ayandi mashyirahamwe yodufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cane hariho abaja za muyinga abaja za ngozi abaja za bujumbura eka n'abaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse ba eh, barushe uwo mutware avuga ko ico kigo coheza kikakira n'abarundi birukanwa abo bose tubona ko vyogenda nk'uko nyene bakabanza bagashikira urabona baza ah, ari benshi eh, bagashikira ku mupaka eh, nivyo ah, hariho aba- barashika mu mihana iwabo ariko hariho abo usanga bashitse barushe cane habonetse ico kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma hakaboneka n'u- n'u- n'uburyo bwo kubashika gushika ku makomine vyo bari vyiza cane bagashika n'agateka kabo keza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tukivuga amakuru avugwa mu burundi abagabo batse n'abagore barenga umwe muri komine bubanza intara ya bubanza nyene bafise ibibazo vy'ingene bazobandanya barera abana mu gihe bosezerana imbere y'amategeko n'umugore umwe nk'uko itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu c'u burundi ribisaba umunyamakuru wacu diane ndonse mu ntara ya bubanza reka atubwire vyinshi kw'ino nkuru abagabo bafise abagore barenga umwe ku mutumba gahongore wa komine bubanza bavuga ko bikibagoye kwiyandikisha n'umugore umwe imbere y'amategeko nk'uko bisabwa ahanini ikibazo gihagaze ku bana bizimana misheli ni umwe mu bagabo bafise abagore babiri ku mutumba gahongore abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacari n'ikibazo c'uwo twokwandikwa kubera bose bamfitiye abana none nandikwa n'umugore umwe uwo wundi abo bana banje aca bashira hehe agumye aho muhira ntiwoca bavuga ngo ndacamutahira agiye iwabo naho yogenda njaniye abo bana banje kubatungirayo aha tukibutsa ko n'amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko abana baregwa na se ku bw'ivyo bamwe mu bagabo bavuga ko kuvavanura n'umugore bafitaniye abana bidakunda uyu mugabo afatira ku bucuti bw'ibirezo vy'abana buguma bubahuza ubucuti bw'umugore wavyayeko abo bana bari impande zawe bugumamwo bugumamwo ntiwigera ubukura kabisa none kutoreka kubasumira wobise umugore kw'abana akaba a- atari kuwundi mugabo ari aho kubera abo bana uramukenera urumva aza kukubaza aransiyo y'abana nawe ukavuga ati gumaho abagore babiri basangiye umugabo umwe nabone bafise ingorane yo kurera abana batari kumwe na se akarorero nicimpaye bujeniya afise abana batatu umukuru akagira imyaka itanu dufise ikibazo cy'abana kubera baragoye rwose kuko nturi bubajane kure ya se nturi bubajane iwanyu kuri kundi urya n'uwo nyene mutonya barakurikirana akarya ntiwe bagasigira mukase ngo bikunde yobashobora kuko jewe mu bisanzwe nogenda nkicara mugabo kubera uburyo bw'abana ntibikunda kuko sindi bubate canke ngo ndabajane ico nikibaho mugabo nyeretse aho ndabarerera ngaho hafi yiwe ndabishoboye kubarera Eka n'uyu basangiye umugabo Shimirimana Domitira asanzwe ari umugore mukuru avuga ko abana biwe batatu umuto afise imyaka indwi atobasigira se ngo bemere aho rero bica bivana nawe abona yuko yozosigarana abo bahungu biwe batatu akabahereza iyo mutoyi bica bivana n'iciyumviro afise ariko ntariko arashobora kubarera kuko barakaze n'uyo mugenzi wanje ntabo yorera nyabahungu banje barakanura simpumye ivyo biri mu bikwega injyane mu miryango nk'uko bivugwa n'abajejwe intwaro musitanteri wa komine bubanza François Kazoviyo asaba leta kuraba uko ibitunganya gushasha rero twe turafise ibibazo twavuga ko mbere leta yodufasha kuko abo bana bacava hasi nyina akacava hasi na wa muntu avuga ko agomba kwandikisha akaca agira ingorane mu rugo kubera kuko uri kuroderwa n'abantu bakuze uri umwe eh, ku mugore n'umutuye aba kuba afise abana bato bato uca usanga nawe nyine ata mahoro afise vyiza rero ico mbona je mbona yuko ahanini bokwandikwa n'umugore mukuru kuko n'ubundi abo bagore aba yaramaze kubazana abo bana baba ari gwiwe sinumva icotuma yanga kwandikwa n'umugore mukuru kuko nivyo mbona ko vyoba vyiza bamwe mu bakenyezi babona ko ari guhohotera agateka kabo Nijimbere Silvia ari mw'ishirahamwe dushigikirane twebwe abakenyezi turaciyehweza tukabona yuko atari ico cuko umuntu w'umugabo yoza aravuga nta ngo nzandikwa n'uwo nkeneye ajanye umugore bakabyarana imvyaro zitanu akaca agenda akazana uwundi mugore bakaca bandikirwa iyo- iyo bageze mu butegetsi rero ukaca usanga wa mugore yanditswe muri komine niwe agiye imbere ariko umugore mukuru ahafise abana ukaca usanga atawe inyuma abayeho nabi ngo uzorera abo bana ngo bakwiziza imyaka ngo yo kuba hase ngo ukaca ubaha se ngo akaca ataha kandi urugo aba ari we yararukoreye ari we yarutanguye rukaca rusigaramwo uwo mugore mutonya nibyo rero barakwiye kuraba abagabo biyumvira ibintu nk'ibyo oye nabone sibyo ajyanye umugore agira akabiri akaca yihuta kuza kumwandikisha ngo leta ngo ivuganya ngo umuntu yandikwa n'uwo ashaje n'icyo kintu sico twibutse ko umukenyezi yubatse bidaciye mu mategeko atategeko rimukingira ariko harayakingira abana gusa mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'ibi biganiro tubafitiye mu kanya duca tubashikiriza urutonde rundi rubandanya urunani rw'amashirahamwe yaharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb rumenyesha ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu yabaye ndase mu gihugu c'u burundi mu itangazo ngo runani fenadeb rwashize ahabona uno munsi rwasavye leta y'u burundi gukwiragiza ubuhinga bwo kumenya umuvyeyi w'umuntu biciye mu gipimo c'amaraso canke ibindi biva ku mubiri w'umuntu ADN ADN mu rurimi rw'igifaransa jacques nshimirimana aramutswa urwo runani mu kiganiro ahaye mu kanya mugenzi wacu Diane Itangishaka yatanguye amusigurira icarico ADN
murakoze cyane kumbure baraza kumbabarira sinza gusigura neza ADN nk'ababinonosoye b'abaganga ariko ndaza kugerageza kuyisigura uko tuba tuyizi ADN ni igipimo gikoreshwa mu gupima amamuko y'umuntu mu gupima iyo umuntu aba aturuka uwo umuntu aba yamuka ko cyane cyane kuri se hamwe no kuri nyina w'umuntu
none mushinga ntahe mu bantu mwumva bamaze gukoresha icyo gipimo bifata ikiringo kingana gute kugira ngo bamenye neza yuko neza na neza uyu ni umwana w'uyu mugabo cyangwa w'uyu mugore ubundi abahinga basanzwe babikora bakoresha icyo gipimo adn baradusiguriye neza yuko umuntu mu maraso yiwe cyangwa mu makoromozome icyo bita amakoromozome ntashobora kuronka ingana ndabisigura neza mu kirundi umuntu aba afitemo aba afitemo ibiranga se n'ibiranga nyina ni ukuvuga igice kimwe kiba kirimo ibiranga nyina yamutwaye inda ikindi gice kikaba kirimo se ni ukuvuga yateye inda nyina kugira ngo uwo muntu ashobore kuvuka rero iyo bapima bapima bapima amaraso y'umugabo bakaraba yuko biba bihuje n'umwana kandi icyo gipimo ni igipimo bavuga gushikisha yuko ari cyo cyonyine ku isi nzima kidashobora kwihenda mu byo kwerekana isano riri hagati y'umwana na se nk'uko mwabivuze mu ntangamara twavuze ko ari igipimo kizimbye amajana ane y'amadolari kandi turumva ko no mu rwanda naho nyine ari ayo mafaranga amajana y'amadolari tutavugiye leta cyangwa umuntu ashobora kwibaza ati leta ifise ibintu byinshi muri iki gihe iritaho harimo kurwanya ubukene iterabwoba n'ibibazo vya politiki n'ibindi byinshi ibice by'amafaranga mwosaba ko mu itangazo mwashikirije uno munsi yuko leta yofata iya mbere gufasha abanyagihugu mubona leta yofata nk'igice kingana gute murakoze cyane iyo iyo twebwe dusabye leta yacu kugira icyo ikoze kugira ngo ikwiragize ubuhinga bwa adn si twebwe duheza ngo tuyibwire uburyo igarukiriza ko kuko yonyine irazi uburyo abarundi baba bafise kandi irazi n'icyo icyo gikorwa cyoba kimaze cyane cyane mu byo kugabanya umurindi w'ibwirirana ry'abantu mu byo kugabanya injyane ziri mu miryango zabaye ndanse ziva kubera kuri icyo kibazo cy'abantu bihakana abana babo mu ntumbero yo kugabanya iki kibazo cy'abana bakura batazi batse hanyuma bagatakaza uburenganzira bumwe bumwe leta ibizi ibyo byose yuko ari ibibazo nkoramutima kandi nayo ibijejwe kubitorera umuti niyo rero igaheza ikabona iti turabye ibi bibazo bihari uburemere bwabyo turabona yuko umunyagihugu asanzwe turabona yuko umunyeshuri kumbura aba yatwaye inda yitewe n'umuyobozi w'ishuri cyangwa n'umwigisha wiwe ashobora kuronka uburyo bungana gutya igihe se ntaribyo bimusabye kujya kurigurisha icyo gipimo cya dn kuko se ntabikiheza ngo ije kurihisha ikindi nacyo ni uko mu mategeko y'u Burundi amasentare niyo yemerewe gusaba icyo gipimo bariko barondera ibyo bita amatreze de paternite byemeza yuko uwo mugabo yitwariwe n'uwo mwigeme cyangwa n'uwo mukenyezi ari we by'ukuri se w'uwo mwana bariko baramwagiriza ubwo buryo buca buheza bugatangwa n'uwitwaye isi ntari butanga Mm.
uwo yitwaye rero niwe twebwe tuba turi ko turavugira ngaha kuko abenshi n'abana b'abigeme baba batarasikana n'imyaka yo gushobora kugira icyo bakoze ngo baronke uburyo bwabo benshi n'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango benshi n'aho baba bari mu mashuri yisumbuye ntaho baba barigeza benshi na- ni abana bagirana ibibazo n'imiryango yabo baca babirukana kubera ko batwaye eh, iyo banki hanyuma ntibanashobore n'ukwemerwa n'uwo yayibateye nka se w'umwana uwo mukobwa aba ya- aba ya- aba- aba yibarutse urumva yuko atagirana ibibazo n'umuryango wiwe akagirana ibibazo n'uwo bagiranye izo ngorane akamwihakana rero iyo ageze kumwihakana uwo mwigema akaca asubira akabura uburyo bwo gushobora kuja kuriha ya teste adn kugira ngo ize imuruhure imukure ko uwo muruho w'ukwemeza cyangwa w'ukwiruka inyuma y'uwo mugabo amwemeza ko ari we baryamanye nawe amwiyambura Uh, murumva yuko uwo mwigeme aca abura epfo na ruguru Uh, benshi muri bo bakaca mbere bahitamo kuja muri za ngeso mbi eh, z'ubuhumbu z'ubumaraya kuko ata muntu n'umwe ata kintu na kimwe babona ari bushobore gukora cerekana neza ko uwo mwana ah, yabyaye afise se Mm. uwo twibutsa muri make mu bijyanye n'ubutungane kwandikisha umwana bi- bigenda gute umwana yandikishwa gute iyo agiye nko muri komine kugira ngo avuge ko afise se cyangwa nyina bigenda gute muri make murakoze cyane ubundi ubundi kwandikisha umwana ngaha iwacu mu mategeko y'iwacu umwana yandikishwa na se ariko twarateye intambwe kubera ko nk'abo bana bavuka muri ubwo buryo bakavuka ba se babihakanye kera abajejwe eta sivire baca begereza yuko umwana aza kwandikwa na se ukaca usanga se yamwihakanye uwo mwana akaca akura atanditswe ubu rero hari intambwe twateye kuko abo bana barabemerera bakabandika mugabo bakaca bandikwa ko batagira ba- ko base batazi urumva base baba babafise mugabo ntibaba bazi muri uwo mwanya baba bagiye kwandikwa nabo rero mu gifaransa twita les enfants perenkoni arashobora gukura akaba inkumi cyangwa akaba umugabo agarinda yubaka kuri karangamuntu yiwe mu kibanza ca se handitse ko perenkoni ko se atazi rero uyu munsi icyatumye dusohora iri tangazo ni ukugira ngo dusabe leta ishyiremwo ingufu mu bibazo byinshi biri kugerageza gutorera umuti n'icyo nacyo igishiremwo ishyiremo ingufu turabe yuko ayo matesite adn ashobora gukorwa no mu bitaro bya leta atari iby'abigenga gusa kugira ngo tugabanye icyo gitigiri cy'abana bashobora gukura bakarinda bubaka n'ingo zabo ku makarangamuntu yabo handitse ko perenkoni base baba bariho baba babazi n'abo base baba bazi yuko aba ari abana babo mugabo kubera ubugaba bw'abantu bamwe bamwe b'abagabo bakabihakana kubera ko ata kintu na kimwe kiba gihari cemeza neza yuko ari base b'abo bana umwana akurana intuntu mu mutima baza ati data ni naka bashobora kuba banasa urabona umuntu kenshi iyo yibarutse umwana aratorana agashusho kabakanyina cyangwa kasi ashobora gukura abona tujya muntu turasa no mu kibano bakabibona mugabo mu mategeko uwo mwana ntabe yemewe nk'umwana wa naka kubera ko atana kimwe cyigeze cemeza yuko ari we yamubyaye iyo teste adn yoba Mm.
ikwiragijwe ikasika mu bice bitandukanye by'igihugu ico coba kimwe mu biza gutorera umuti iki kibazo cy'abana bakora batazi base hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'igwirirana ry'abantu Mhm.
eh, mu- mu- ku murindi udasanzwe Mm, Kuko kuri ico nk'uko kibazo mubizi, nyene.
umuntu umwe w'umugabo ashobora kubyara n'abana cumi canke mirongo itanu haciye hose mu mwanya muto cane Eh.
biroroha kumenya abantu baba bigenza nk'impene zo muci maze bakabafata bakabahana impene zo muci ariko akenshi umushinga nawe turatuma urutoki ah, ku bagabo kuri ibi bibazo bijyanye no kuba bat- ah, abana batazwi na ba se cyangwa aba bagabo turaba- turatuma urutoki kenshi ku bagabo hari ikibazo cy'abagore cyangwa abigeme nabo nyine usanga babyara abana bane batanu bose bakaba batandukanye ba se naho kumbure umuntu ashobora kuvuga ati ujya mwana asa n'ujya mugabo ah, bo ntiboba nabo ari bo ikibazo gikomeye mu miryango bi- gikwiye guhagurukirwa aho umwigeme umwe abo- cyangwa umugore umwe aba afise abana bane batanu badasangiye se ugasanga ibyo mufata amafaranga menshi kugira ngo aze aramenya se w- w'abo bana Mu- murakoze cyane kandi ndanezerewe ko icyo kibazo ndakibajijwe n'umuntu w'umupfasoni nka mwebwe iyo tuvuze umwigeme kuba umwigeme byonyine muri sosiyete nk'iyi y'iwacu kandi si ngaho iwacu gusa ni ku isi yose umwana w'umwigeme aba ari virunerabe aba ari virunerabe kubera uko kuntu nyine aba ari umwigeme ni ukuvuga nimba bagiye gukina n'abana b'abahungu barakina ingaruka mbi zikagaruka kuri wa wundi kubera ya etat de vulnerabilité aba arimo umwana w'umwigeme agiye gukomera amafi umuntu ati ndagowe indaro nabuze aho ndara iyo ndaro uwo muntu arayimuha mugabo akarara abaye umukenyetsi wiwe si cyo kimwe no ku muhungu kuko umuhungu ashobora gusaba indaro ashobora kumara n'ukwezi ntihagire byinshi bimubako nk'ibyo bashobora kuba ku mwana w'umwigeme rero iyo tuvuze aba bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bashobora gutwara inda ku bagabo batandukanye twebwe mu mashyirahamwe ntiduhora twihutira kubakondana nk'uko umengo koba ari ukutifata neza koba ari ukutiha agaciro cyangwa kutihagararako ariko tubanza kuraba n'ibihe tuba turimo kuko iyo aba bose batifata cyangwa ngo bihagarare ko mu ndwi imwe tworonka abana benshi cyane bavuka mugabo kuba hariho bamwe bishikira n'abandi bidashikira ni uko abo bishikira haba hariho ibihe baba barimo bidasanzwe ibyo bihe rero baba barimo bidasanzwe nibyo nagomba ko abatwumviriza batahura bashobora kuba bari mu bihe by'ingorane zidasanzwe bashobora kuba bari mu bihe by'ubukene bashobora kuba bari mu bihe umuntu ahendwa n'uwo mu kigigi none nka bamwe bafatwa ku nguvu n'abantu baba bitwa ko bihebeye imana agiye kwirega nta bamwe bafatwa ku nguvu n'umwigisha atatu umwigisha niba ashobora kubahuka ibyo urumva uwo mwana muri icyo gihe ntitumufata yuko ari kigaba aba yaguye mu mutego kandi uwo mutego aguyemo akibagira ya vulnerabilite yiwe hanyuma aguye muri uwo mutego amaze gutwara inda ko murazi yuko gutwara inda ari ibintu biba byoroshye cyane amaze kuyitwara iyo nda ntayikorora ayikoreye acafungwa amaze kuyitwara ategerezwa kubyara hanyuma amaze kwibaruka yibaruka umwana wa mbere umuryango ukamuta ukamuheba abasaza be bakamwiruka inyuma inshuti zikamufata nk'ikigaba muri sosiyete nta kibanza aba agifise nta jambo aba agifise kugira ashobore kubeshaho wa mwana ntamupfire ko usanga agiye gusubira gutwara iyindi ndigira kabiri bigenze gute bigenda gute bigenda gute ngo aje kubyara bigenda gute ngo kuri umwe wa mbere aja ku wundi agira kabiri none bigenda gute mushinga nayo nshimira imana bigenda gute kugira ngo bafise base batandukanye bigenda gute none ko arinda aja kubyara uwundi w'umwana wa kabiri wa gatatu wa kane kubera izo ngorane aba arimo z'ubukene cyane rwose birasika bamwe mu matemonyaje tuba tumaze kwegeranya benshi cyane ari ibyo bisikira usanga bafite abana badasangiye base baba basikiwe n'ingorane nka bene abandi nabo hariho abo bisikira kubera ukutamenya cyane cyane bataba bazi bimwe by'amametode contraceptive bataba bazi n'iyo babigirira ugasanga kubera kwigagara yaguye mu ngorane atari yiteze rega benshi muri abo babyara objectif yabo ntiba ari iyo kubyara nabo nyine baravuga yuko baba baguye mu isanganya kandi iryo sanganya baba baguyemo arinza twarinda uwo mwana ategereza kumubyara kuko ni itegeko nta muntu ashobora gukorora inda ngaha mu burundi mu mategeko yacu gukorora inda ni icyaha rero baca batinya gufungwa izo nda bakazibyara si bose hariho abashobora kwinyegeza bakabikora mugabo uwo uwo bwuzuraniye ko agafatwa arafungwa n'aho aba ari umwana icyo ni icyaha kitihanganirwa na gatoya Rise Production. Come on, Mandela. Come on, Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Mandela. Baba wa Afrika Mandela. Hatutasahau yale uliyoyatendea Warundi na Afrika.
mu kanya rero turasezerana ariko imbere y'uko dusezerana ndababwire muri make ku igenekerezo rya cumi n'umunani z'ukwindwi uko umwaka utasha amakungu ahimbaza umunsi wahariwe Nelson Mandela yahoze ayoboye igihugu ca afurika y'epfo akaba yarabaye n'umuhuza matati y'abarundi nelson mandela usibye ko yahuje abarundi yaranabafashije kugera ku masezerano yitiriwe arusha umunsi wa mandela rero mandela day washinzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu bihumbi bibiri n'icenda hamuhimbazwa ubwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi mu ntumbero yo guhamagarira amakungu kwama yazirikanye ibikorwa byo guharanira amahoro umunsi mandela eh, yashira bimwe mu vyo umuhisi mandela yashira imbere nuko rero no kuri kano karirimbo ndabasezereye ko kitwa kama mandela karirimbwe n'abarundi abaririmbyi b'abarundi bagiye hamwe mandela amaze gushengera barakaririmba kugira ngo bibutse bimwe mu vyo yakoze mugire umunsi mwiza tatamadiba sakutanda songe barundi east africa baka west